bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana inka kankindi yahawe na mugaga yatwawe n'abanyerondo ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino ego umva karugwira da wari uzize ko ingano iyo bamaze kudutera biba birangiye bakazagaruka baje gusarura
ego ingano byo rwose kuri nge ni ishuri mu yandi abakozi rwose bo bamaze kubimenya kuko mu mwaka washize twakoze igerageza mu murima muto ibyo nari nakuye mu mahugurwa byose twarabikoresheje kandi bigenda neza rwose tugira umusaruro uhagije
numva nsenze ajya avuga ibintu byo kuzimenera kugira gute ntumbaze
ingano zo utazimeneye ko waba uzehemukiye rwose ni ngombwa ni ngombwa kubumburira ingano iyo zigeze mu minsi cumi n'itanu zitewe yego ni kugira ngo zibashe gushinga imizi neza kandi rero zinashobore kuvoma amazi mu itaka erega ibyo nibyo bituma zishobora no gushisha neza Mm.
iyo bivuga rero umuntu yumva byumvikana rwose nibyo nyine
kankindi kankindi we ariko uranyabiriza iki muri iki gicuku kagi inka yagiye He, ugize ngo iki Ehe, inka yagiye yewe
ngo inka yagize iteka gi ese ngaho nibereye inka yawe na mugaga abanyerondo bayijyanye dore ubu igeze ku biro by'umudugudu ariko se kagi ndiho ndarota cyangwa ubwo niba usinziriye u- u- u- ubwo uri kurota nukanguka urazikama A- ariko niba ukanuye rero ubwo ibyo wumva rwose ni impamo none se abanyerondo baje kuyikura mu kiraro ati abanyerondo baje kuyikura mu kiraro nafunguye ngo nyitegereze neza inkita igira ikirasimbuka iragenda ngiye kuyigarura mba mpuye n'abanye- n'abanyarondo Ba- ba- ba- bamfashe bujura ndayireka ariko ibyo ni ibiki kagi wafunguye ikiraro se unafungura urugi rwo ku bikingi by'amarembo ariko nu- nuko byagenze ariko kandi rero ntukomeze no kumvugisha byinshi ubanza nawe uri kumbeshya reka mbyirebere
noneho rero hakaza gusukira ibyo bikaba byiza kurusha Eh, burya iyo usukira ingano uba uzihaye rwose amahirwe yo gukomeza kuvoma amazi azitunga Eh, ma- amazi azitunga ava muri cya gitaka uba wazongereye yego Eh, binazitera kubona uko zishamika Eh, kuko imizi yazo iba itanamye hejuru ngo yumagare Hey.
ubundi kandi uba unazishyigikiye Mm.
eh, kugira ngo bizirinde kugwa mu gihe cya vuba Hey.
Mm.
ariko uvuga nabonye babikora yego nyine ubu rero ikigezweho ni ukubagara kandi
cyane rwose Mm, kandi rero ingano zibagazwa intoki Hey.
Eh, ukarandura ibyatsi bibi byose bije mu murima w'ingano yego Eh, kugira ngo bitazazitera kurwaragurika kandi noneho bikaba zabicura n'amazi azigaburira birumvikana ariko da ikindi kandi no mu gihe cy'isarura Mm.
biba byiza kuko rya shyamba ry'ibyatsi bibi biba byaravuyemo mbizi Hey.
Eh, birasobanutse rwose impamvu rero tugomba kubikora vuba na bwangu Mm.
ni uko atari byiza gutegereza ko zibanza guca ingingo Mm.
Eh, kuko burya ziravunagurika Hey.
ni byiza rero kuzibagara zikiri ntoya na nyuma y'uko ingingo zimaze gukomera neza ku buryo buhagije yego rata iki niko biri rwose hanyuma si ibyo kuzicira mu buhinzi bwa kijyambere rero Mm.
ntabwo ari ngombwa kwicira ingano Mm.
Eh, kuko ziba zatewe ku buryo butatanye rwose bihagije Mm.
Eh, ku buryo kuzicira rero burya ntabwo biba bigikenewe yego urabizi ko twateye ikiro kimwe cy'imbuto ku kigero cy'umurima w'intambwe icumi ku icumi Mm.
tukazitera ku mirongo itandukanyijwe n'intambwe z'ikiganza ibyo nabifashe mu mutwe nk'indirimbo
kagi inkiri ye nakubwiye ngo iri ku biro by'umudugudu ye ariko ubundi igihe nakubwiriye ntiwumva ndanakwisabye tegabaniwe
ariko kagi wasaze cyangwa amasazi niwe kanki nakubwiye ko abanyerondo ba- ba- bayinyambuye bavuga ngo ndayica kandi nakubwiye ko nasohotse nkayikurikira ku- kugera hanze ubwo se niba ari ibyo rero niba utari kubyemera ubwo wemere eh, eh, ibyo ushatse eh, kandi ureke no- no no kumbaza byinshi ariko urisishya n'umwuka agira imana mwe ubu iyi nka yagiye hehe kuko
zibishyano cyangwa rirorere ndeka yewe
inkwi uzayibona ejo umaze gusobanura u- uko yasohotse igashaka gusubira iwabo nsobanura ibyo numva kandi ntemera ntabwo bishoboka ntibibaho rwose nanjye niba wowe wumva bidasobanutse nyine u- uzashake ibisobanuro wemera inka yawe wanjye Ama- amagambo yanjye ka- kandi nayo ntukomeze no kunsakurisha ubu ngiye no kwigira mu isengesho ryo kuryama kanye atansiyo
karibu karibu eee ese niwe mari muri aho uraho neza marita yego marita rero ndagira ngo rwose ntagukerereje nkubwire icyo naguhamagariye Eh, urumva hano turagira ngo dufashe eh, hari nimero za rusiya eh.
mbese nagira ngo muduhamagarire kuko rwose tumenye amakuru ye pe twebwe ubu ngubu kubibona nta n'umwe ashobora kwita abantu Eh, ntugire ikibazo cy'amafaranga muri telefone turayaguha nta kibazo reka nkoresha arimo none se muga ubwo ntamushyira mu ijwi riranguruye kugira ngo natwe twumve ibyo avuga hari ikibazo se
akirangiye izi nimero ze muhamagara
Hello, risi Karame,
uri aho ndaho. Ariko ubanza umbwira uwaguhaye nimero zanjye.
ni ikoranabuhanga sha Urashamari, mbwira rwose uwaguhaye nimero zanjye.
mbwira ahubwo ari wowe urihe ko nakubuze
Ndi hese nyine shamari, ntaho ndi rwose.
ubwo se ni kuki ugenda utambwiye Shana ariko uzaguhamagara vuba nkakubwira mfite icyo nkubwira. Ubu nta makuru mashya mfite.
ko numva se imodoka zihitagira uri mu mujyi Ubu nyine nibereye muri Kigali, naje kwishakira akazi ngo ndebe ko naje iruhande rw'uwo mugore wa none se mwari mufitanye ibibazo shamari ni umwana mubi yagiye anteranya na papa maze bampindura igicibwa nitegereje urwanyanga numva ndamutinya ubwo uzi ko hari umuntu wambwiye ko nanarebye n'aba ashobora no kunduga
ndumva bitoroshye
ntabwo byoroshye shamari mwe mugifite ba nyoko mujye mubafata neza aho namuburiye nibwo numvise agaciro ke
ihangane ni ukuri akazi se basi warakabonye
ndakabona ariko nzakabona vuba ugira ngo se akazi ko mu rugo kajya kabura none se sharisi akazi ko mu rugo niko wagiye gushaka niko koroshye kukabona kandi nzagashaka maze kumenyera umujyi
hanyuma se wa musheri wawe muravugana na telefone akenshi niyo nkeneye amafaranga yanyohereza kuri telefone ndumva agufashe neza cyane erega buriya dufitanye gahunda ku buryo n'iwabo babizi ko ariko bimeze nibyo none se ubu urara he aho kurara se shahu hari ikizu kituzuye ndaramo
ndumva ibyawe ari birebire nzajya nguhamagara numve uko umeze
umva shamari ndakwinginze ntuzagire uha nimero zanjye yewe niyo yaba data wambyaye urumva si byo ntabitinyuka sawa bayi bayi sharisi
mana y'isi n'ijuru
yewe marita mwana wanjye ngaho itahira nta kibazo urakoze cyane nta kibazo ubwo buriya nyitabye nzakomeza njye nkurikirana amakuru ye
yewe uzaba ukoze mwana wanjye karwe ibi se noneho tubigize dute twagira dute se rwose gusa icyo nkuyemo ni ugushimangira ubugambanyi bwa kankindi muri ibi bintu ubu se ni gute mukamana udakunda kubonana na maritini yaba ariwe uduha amakuru kurusha kankindi uhorana n'umuhungu we
ibyo byo rero ni ikibazo pe uracyashidikanya ko kankindi ntacyo abiziho kankindi kankindi nyine
yewe kandi rusi yarabyivugiye tubyumva nyine
ko ababyeyi ba maritini babizi Hmm.
singiye kukubeshya rwose ndumva kankindi atangiye kuntera amakenga none
ese mwatubuze mawu turi hano ye nababonye rega nkiri kure karibu rwose mawuja Eh, karibu karibu mwaramutseho Eh, mwaramutse mawu mwaramutse neza mawu yego komera yewe akazi ko mu buhinzi ntikajya gashyira pe reka reka reka nta kuruhuka mawu gukora butitsa reka ubu ngubu ahubwo ni igihe cyiza cyo kujya twirirwa tugenzura bino bishyimbo Mm.
bareba ko nta ndwara rwose ibigeramo ngo dutere imiti hakiri kare ubuzima buranyibutsa wahora ni mukama Mm.
winyibutsa twa tuntu ubushize rwose twaje tw'uduhunduguru two kanyagwa tukubakira ibishyimbo mbega igihombo urakibuka ubundi ubwo twoga kinywa niyo kinywa utwo se kandi ni udukima none ubu ubundi ukuru ntabwo ubuzi ntabwo ndi yawe cyakora nta wakwenganya ubundi rero ubundi ubu ni ubukoko butoya bw'umukara Iyi buraza bukirunda nyine ku mababi no ku bihimba by'ibishyimbo bu- bukabibuza amahwemo mana nyagasani
utwo duhunduguru two natuzi nta kuntu utatumenya dukunda kuza kenshi iyo imvura yabaye nkeya Eh, ubundi iyo inaguye turihungura tu- tukavaho ariko iyo tutanavuyeho tugakoreza umuteta yakora tubimera tukavaho
Eh, turaducungira hanze Mm, eh.
wahora n'iki buriya buhanya ko ari kimwe n'ibihombogooro Ibihombogoro.
nabyo biraza nyine bikaza Mm.
bikunze kuboneka kubera imvura iba yabaye nkeya cyangwa se wenda ibishyimbo byaratewe bitinze maze nabyo bikabura imvura igihe byari bikeneye
ibihombogoro se kandi byo ni ibi nabyo se ntabwo ubizi ariko noneho Babuja noneho ntabyo nzi rwose ntabwo ubizi Ah, pa, pa, pa, wowe wiyizi imibare n'inyuguti Ah, bakireze.
ibyo by'imirima ntabyo rego uba wiyizi Ntabyo wowe.
wabimenya, Mm.
mama.
Buriya- buriya rero ibihombogoro ni- n'inyo urunyo urunyo Iyi.
yego mpamvu n'urujya rwose buriya rero hari agakoko gakunda kuza kaza kazanywe no kona ibinyamisogwe noneho kagasiga kateye amagi mu butaka iruhande nyine rw'ibishyimbo ya mavuna muheto y'amagi rero akaba ariyo azavamo nyine urunyo rw'umweru urwo ruvuna muheto rero rw'urunyo kubwira rutobora igihimba cy'igishyimbo wahora maze rukagenda rugatungwa n'amatembabuzi y'icyo gishyimbo urumva yego igishyimbo kikagenda kikazahara neza Wahora neza neza neza.
ku buryo gishobora no kuma burundu Iyi.
nibyo
yego ubwo rero nyine nawe urabyumva iyo nyine utwo duhanya tw'udukoko twajemo biba byarangiye urugero urutyo ukagira vuba vuba ukadutoragura ukadukamira urudukwiye vuba vuba. ubundi ibishyimbo byafashwe nabyo ukabirandura bikava mu bindi bwonko bikavaho bijyanye wa ruhanya rw'urunya ariko narwo nturusigaye ruzi ngo nyine nawe urabyumva Uba uri gutera igihombo.
ngo nyine rwaba uragatemba urumva hanyuma ariko Eh.
ndababajije Eh.
ntimwambwira aho ukanyindase yego patoro ni umukire ubwo tugiye wowe yaba yari yari yaza se reka reka ntabwo araza ihora ariko rero Reka, reka.
yanterefonye arambwira ngo yumvise telefone ya bosi itariho ngo muvugire ngo ko yabanje ngo kujyana ngo umwana ngo kwa muganga ngo araza avuye telefone wowe se ni ukuri da ko yambwiye Ukuri se ewe ndumetse twumvikane rero tunganye ndakumva ibyo ntabyo yakubwiye niba kandi yabikubwiye ntabyo wumvise nkuko nanjye ntabyo numvise uko nyumva none se ubwo- ubwo ko ya- ko yambwiye ngo mbabarira Mm.
none ubwo none iki urumva mbabarira ndamwirukana naza siko bimeze mukama uramwirukana ndamwirukana nyine ubwo se amahirwe nk'ayo yo kumusuka hanze na- nayiteza ahubwo njyewe mabu njyewe ndibaza ikintu kikanyobera rwose ni gute kankindi ashobora kugira atya ya telefone telefone ya bose akumva itarimo gucamo Yeah.
nkaho yagerageje iyawe aho bagahita yenda gutelefona senta Mumbabarira.
bivuze iki Ngo- ngo agasuzuguro se nk'ako kazave atinze kuza rwose ngo mwirukane mubibona uramwirukana amaso ndamwirukana nyine ubwo se ubwo se nanjye twaraho mwikomoka mbabarira seza ceceka aho ngaho
ayiwe iki cyemezo karwera afashe cyo kwirukana kankindi ari bugishyire mu bikorwa ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagri akadomo gov akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri